Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundattis naa qaqqabu hordoftoota keenya jimaata adoolessa saddeet bara 2022 biyyatti immoo adoolessa tokko akkam ooltan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa keessummeessaan keessan aan nugusuu taamreeti qophii keenya sa'a walakkaaf turu kana keessatti waraana naannoo oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru balaaleffachuudhaan hawaasi oromoo naannoo waashingtan diisii irraa bobba'ee waajjira ministeera dantaa alaa ameerikaa duratti. hiriira nagaa gaggeessaa ooluusaa muummeen ministeera Itoophiyaa ibsa paarlaamaa biyya isaaniif laatan irratti kan fuulleeffatee fi gabaasota biroo kana malees qophiin torbanii dargaggoota irratti xiyyeeffatan labataan abbaa dabareetii dargaggoota barnoota isaanii irratti qabxii olaanaa boonsaa galmeessaniif keessummaa godhateera hundinuu tartiibaan isinii dhiyaatu addunyaan har'a akkamitti oolte kanammoo jaallannee gammadaatu nutti hima.
attam jirtu hordoftoota keenyaa oduun jimaata har'aaf jenne kunoo bulchiisa naannoo kibbaa godina koonsoo keessatti daa'imman saddeet hanqina nyaataan du'uu isaanii hospitaalli sadarkaa duraa kan kaaraatti beeksisee jira baatilee darban kudhan keessatti namoonni dhibba shaniif torbaatamni hanqina nyaataan miidhamanii hospitaalicha keessatti wal'aanamaa akka turan kanneen keessaa dhibba afuriif torbaatamni. hospitaala ciisanii yoo ta'u daa'imman saddeet immoo du'uu hojii gaggeessaan hospitaalichaa obbo amaara garmoo dubbataniiru kunis caama mudatee fi midhaan facaafame karaa tafuu isaan ta'uun ibsamee jira godina sana keessatti namoonni kuma dhibba tokko caalaan gargaarsa nyaataa kan isaan barbaachisu ta'uu yoonaataan zabdiyoos gabaaseera. gaazexeessota onn lameenii fi namoota kudha shan kanneen isaan waliin himataman himannaan irratti dhiyaate akka fooyyeffamuuf manni murtii ajajuus amma ammaatti jijjiiramni mul'ate hin jiru jechuudhaan abukaatoon himatamtootaa obbo miilkiyaas bulchaa vii'oo'eetti ibsanii jiru abbaan alangaa daddachaan himata kan akka fooyyeessu ajajamuus amma lakkoofsa keewwataa qofa jijjiiruun himata duraanii dhiyeessuu dubbatan. maamiltoonni isaanii hidhaa jiran manni murtii akka hiikuuf dhaddacha kaleessa finfinnee saarbeetitti taa'ee gaafachuu isaanii beeksisaniiru kana irratti gabaasa galmoo daawit ergee jira kuno.
dhimma hundeessa mootummaa ce'umsaa naannoo oromiyaa jedhu walqabatee yeroo labsii muddamaa akka to'annoo jala oolan gaazexeessitoonni ONN lameen dassuu duulaa fi biqilaa manuu akkasumas namoonni kudha shan kaan kaleessas beellama isaaniitiin mana murtii waliigalaa oromiyaa dhaddachi saarbeet jirutti dhiyaatanii jiran dhaddachi darbeen abbaan alangaa himata fooyyee dhiyeessee sunis himatamtootaaf kan kenname yoo ta'u abukaatoon himatamtootaa obbo milkiyaas bulchaa himatichi kun ammas hin fooyyofne jechaan mormii abbootii seeraaf dhiyeessuu vii'oo'eetti dubbatanii jiran.
keewwata dhibba lamaaf shantamii saddeet manni murtii akka keessaa baasu ajajee ture garuu abbaan alangaas mata duree himannaarraa keewwata kana haquudhaan garuu immoo tarree himannaa keessatti immoo ijoowwanuma keewwata kana jalatti tarreeffaman himannaa irratti makee waan dhiyeessee fi lakkoofsa haqe malee himannaa kana hin haqne kun mana murtii dogoggorsuudha kan biraa immoo ajaja mana murtii fudhachuu dhabuudha. inni biraan mirga dafanii haqa argachuu himatamtootaa kana akka lafarraa harkifatu gochuudha himannaan kun bu'uura ajajameen hin haqamne hin sirranne kan jedhudha.
himanni dhiyaate kunis ibsa guutuu kan hin qabne kan jedhan obbo milkiyaas dhaddacha kaleessaan manni murtii maamiltoota isaanii akka gadhiisu gaafachuu himanii kanaafis adoolessa bultii kudha lama bara kuma lamaaf kudha afuritti beellamii biroon qabamuu dubbatan namoonni kudha shan galmee himata kana jalatti jiran miseensota paartilee abaa'oo fi kaafaa yoo ta'us obbo milkiyaas himanii jiran gabaasa sagalee ameerikaa
bulchiisa naannoo itoophiyaa gama kibbaa bulchiinsa haaraa lamatti qoodamuuf jira jechuun wanni odeeffamu dhugaa akka hin taane waajjirri nagaaf nageenyaa beeksisee jira bulchiisa naannoo sidaamaaf bulchiinsi uummattoota itoophiyaa kibba dhihaa waggootii lamaan darban keessa kan gurmaa'an yoo ta'u godinaalee hafan gurmaa'uuf gaaffiin dhiyeessan kan murteeffamu marii uummata bulchiinsa naannoo waliin gaggeeffamu ta'uu aangoo itti aanaa bulchiinsaatti waltaasisaan damee bulchiinsa gaariif itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Alamaayyoo raawudii raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru. siyaasa bulchiisa naannoo sana keessaa itti dhiyeenyaan kan hordofan ta'uu kan ibsan akkasumas hayyuun waa'ee saayinsii siyaasaa fi qorannaa hawaasaa daayamoo daallee akka ibsanitti hegereen naannoo sanaa akka heerri biyyattii jedhutti murteeffamuu qaba. gama kaaniin yuunivarsiitii walaayittaa sooddoo keessatti qorataa qabeenya hawaasaa fi gargaaraa piroofeesaraa kan ta'an iyyoob aachaa egeree naannoo sanaa kan ilaaleen waan ifa ta'e hin jiru jechuu isaanii yoonaataan zabdiyoos gabaaseera. Qaamonni nageenyaa kan federaalaas ta'e kan bulchiisa naannoo namoonni qabaman iddootti argaman hatattamaan akka ibsan akkasumas himati qabatamaan irratti hin dhiyaatu taanaan hatattamaan akka gadhiifaman koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa hubachiisee jira. koomishinichi ibsa kaleessa baase kanaan baatii caamsaa bara 2014 kaasee finfinnee bulchiisa naannoo amaaraaf oromiyaa keessatti kanneen hidhaman gaazexeessotaa fi kanneen hojii miidiyaa irratti bobba'an kan ilaaleen ajaja mana murtiin ala hidhuu himata irratti tuun dhiyeessin yeroo dheeraa tursuu lafa seeraan hin beekamnetti hidhuu gaazexeessoonni hojii isaaniif jecha hidhuun. hidhaan gaggeeffamu faallaa labsii miidiyaaf bahee ta'uun rakkoo yaaddessaa ta'uu ibsee gocha akkasiirraa akka of qusataniifis gaafatee jira kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti namoota siyaasaa waraana booda jaappaan keessatti beekamoo ta'an keessaa tokko kataan muummichi ministeeraa duraanii shiinzoo abee jimaataarraa haasaa duula filannoo gaggeessaatuu jirani rasaasaan qoma isaanii keessa rukutamuun du'uu isaanii aangawoonni wal'aansa fayyaa himanii jiru. umriin isaanii 67 akka ta'e abeen qawwee harkaan hojjetame fakkaatuun rasaasaan ega rukutamanii booda hospitaala keessatuu jiranii lubbuun isaanii darbe oduun ammaaf qabnu kanuma.
jaalanni oduu addunyaatiif galatoomfachaa amma gara gabaasaalee har'aaf qophoofsanitti ceena. miseensonni hawaasa oromoo as waashingtan dc fi naannoo ishee jiraatan mootummaan itiyoophiyaa waraana oromiyaa irratti gaggeessaa jira kan jedhan balaaleffachuudhaan har'a waajjira ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteets fuulduratti hiriira ba'anii jiran kan bakka sanatti argamuun hiriiricha hordofaa ture bafqaaduu morodaa as istiidiyootti deebi'ee kan kanaa gadi qindeesseera.
Miseensonni hawaasa Oromoo magaala Waashingtan DC fi naannoo ishee kutaalee Virjiiniyaa fi Meerilaand keessatti argaman guyyaa har'aa adoolessa saddeetii bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa tokko bara 2014 asii yuunaayitid isteet keessatti fuullee ministeera dhimma alaa mootummaa yuunaayitid isteets yookaan isteet dipaartimentiitti hiriira ba'anii jiru. Akka qindeessitoonni hiriira kanaa jedhanitti kaayyoon hiriirichaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti dhiibbaa mirga namoomaa irratti taasifamaa jiru balaaleffachuudhaa fi mootummaa yuunaayitid isteetsi akka Itoophiyaan mirga namoomaa kabajdu miidhaa amma ammaatti qaqqabeef immoo qorannoo walaba ta'ee taasifamee miidhaa kana kan geessise akka addaan baafifamu dhiibbaa akka gootu gaafachuudhaaf. Waa'ee kaayyoo hiriira kanaa irratti qindeessitoota keessaa tokko kan ta'an Dr. Baharuu Dhugumaa.
Duraan dursee maqaan koo Baharuu Dhugumaa jedhama. Anas naannoo Waashintan kan jiraadha. Kaayyoon hiriira kanaa dhugaa dubbachuudhaa fi sagalee saba keenyaa isa sagaleen isaa hin dhaga'amne isa sagaleen isaa dhokatee jiru kana baafnee biyya lafaa irratti warri jireenya isaanii warri gochaan isaanii biyya keenya impaaktii gochuu danda'u sanatti himachuudha.
hiriira kana booddee mootummaa yuunaayitid isteetsi maal gochuu qabaa maal akka godhu barbaadama gaaffii jedhuuf immoo shamarreen sirra hiriiraa kanatti argamte roobiin akkana jetti.
investigeeshinii akka nuuf godhuuf hin barbaadan nuyi uummata keenya dhumeera ammas waraana laabsee jira feesbuukii isaarra ba'e uummata shanee jedhee nan balleessaa jedhee deemaa jira shanees akkam shanees ofuma isaa nu ajjeese uummata fiixaa jira uummata nagaa ka'ee fiixaa jira isa dhaabsiisnu barbaannaa hin barbaannu kana dhukkubne dhukkuba keenya baay'ate waggaa sadii ni intarneetiif neetworkii bilookii godhe nu ajjeesaa jira namni dugagamaa jira.
hiriira kana irratti dhaadannoon adda addaa dhageessifamaa turan. kanneen keessaa oromiyaa keessatti nageenyi hin jiru taanaan itoophiyaa keessatti gaanfa afrikaa keessattis nageenyi hin jiru kan jedhu tokkodha. karaa biraatiin immoo garee faannoo jedhamu irra deddeebi'anii maqaa dha'uudhaan milishaan naannoo amaaraa oromiyaa keessa waan galee jiruu fi oromiyaa keessaa bahuu qaba kan jedhu keessatti argama. komii miseensonni hawaasa Oromoo Waashingtan diisiitii fi naannoo isheetti argamanu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeessaa jiran kanaa fi mootummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaa fi karaa embaasii as Waashingtan diisiitti argamuun yaaliin taasifne hin milkoofne fuula duratti yoo arganne ni dhiyeessina. Gabaasa ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsi irraa qindaa'ee fi an bafqaadhu moroodaati.
Kun osoo kanaan jiru Itoophiyaa keessatti ajjeechaan saba maraa irratti xiyyeeffatee adeemsifamu dabalatee dhiitamiinsa mirga namummaa hamaa babal'ateera jedhanii kanneen himatan lammiiwwan hidda dhalata Itoophiyaa Waashingtan diisiitti kaleessa hiriira nagaa ba'anii turan hiriira masaraa Waayit Haawus fuulleetti gaggeeffame kanarratti kanneen argaman kun mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamummaa bu'uuraa kan ta'e nageenya uummataa karaa sirrii ta'een eegsisuu waan hin dandeenyeef yuunaayitid isteetsii fi kanneen biroon isa deeggaran tarkaanfii akka fudhatan jechuun gaafataniiru. yuunaayitid isteetsi qaamolee mootummaa nagaa irratti yeroo adda addaa haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffate gaggeessan shoror keessummaatti akka farrajjus hiriirtonni kun gaafataniiru. Oromiyaa keessatti dhiyeenya kana lammiiwwan ajjeefaman akka ragaatti kan kaasan hiriirtonni kun qaamoleen ajjeechaa kanarratti hirmaatan hundi seeratti akka dhiyaatanis gaafataniiru. Hiriira lammiiwwan Itoophiyaa yuunaayitid isteetsi jiran kana waldaalee hawaasaa fi dhaabbanni baaldaraas Dimookiraasii haqaaf jedhamu kan qopheesse ta'uu vii'oo'ee kutaa afaan amaaraarraa habtaamu siyyuum gabaasee jira. gara gabaasaa keenya taanutti munnaa ceenu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ajjeechaan namoota nagaa irratti kan raawwatamu maal na dhibdee mootummaatiin himannaa jedhu haala ni jiran. Muummichi ministirichaa namoota nagaa irratti himannaa dhiyaate kana kan haalaan kaleessa mana maree bakka bu'oota uummata biraatii gaaffii dhiyaateef deebii ibsannaa kennan ture. Haleellaa kanaaf gareen muummicha ministirichaa himatanii fi shanii ittiin jedhan kaayyoo siyaasaa tokko malee gocha shororkeessummaa raawwachaa jira jedhanii mootummaan garee kanarratti tarkaanfii fudhachuu itti fufa jechuudhaanis ibsanii jiru. Haa ta'u malee qaamii waraana bilisummaa Oromoof jedhuu fi mootummaan shanee ittiin jechaa jiru dhiyeenya lammiilee nagaa irratti tarkaanfii raawwatameef garee milishaa mootummaa himatee jira. Caasaa mootummaa keessaa kanneen haleellaa namoota qulqulluu irratti raawwatame keessaa harka qaban akka jiran eranii tarkaanfii fudhatamaa jiru ilaalchisee gaaffii dhiyaatee fi mootummaan namoota dhuunfaa sanarratti tarkaanfii fudhachaa jiras jedhaniiru obbo Abiy. Dr. Abiy paartiin badhaadhinaa murtee inni TPLF waliin mari'achuuf irra ga'eessi gaafatamanii ibsa kennaniiru gabaasaa Kennedy Abaatee tujueetu dhiyeessa.
Mana maree bakka bu'oota uummataa biraa gaaffii dhiyaateef ibsa isaan kennan torbee naannolee Itoophiyaa adda addaatti namoota nagaa irratti ajjeechaa jumlaa geggeessameef gaddatti dhaga'ame ibsuun kan jalqaban muummichi ministeeraa Abiy ibsa isaanii irra hedduullee dhimmuma kanarratti fuulleeffatan. miseensonni mana marichaas namoota nagaa irratti ajjechaa suukanneessaa raawwatamaa jiru jedhaniif tarkaanfii mootummaan fudhate ilaalchisee gaaffii hedduu kaasaniif deebiin kennameera ajjechaa dhiyeenya lixa wallaggaa qellama wallaggaaf gambeellaa akkasumas naannolee biroo keessatti raawwatame dhaabsisuuf mootummaan maaliif hin dandeenye gaaffii jedhu innaa deebisan.
ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ግድያ አንዳንዶች እንደሚገልጹት በቸልታ መንግስት ስራውን ስለማይሰራ ajjechaan Itoophiyaa keessatti raawwatamu hagi tokko akka ibsan maal na dhibdeedhaan mootummaan hojiisaa waan hin hojjenneef itti gaafatamummaasaa waan hin baaneef godhamee fudhatamuu hin qabu. mootummaan sa'aatii 24 lubbuu lammiiwwansaa olchuudhaaf yaalii guddaa godha. kanaanis lubbuu hedduu olchuu danda'eera lammiiwwan achi buuteen dhabamee akka jirutti ta'ee jechaadha. kana hundumaa keessatti humnoonni lubbuu isaanii wareegan jiraachuu isaanii hubachuun barbaachisaadha kun immoo cimee haga itti fufetti humnoonni badiidhaan cimanii itti fufuu hin danda'an mootummaan akkuma nageenya uummataa eegsisuun hojii dursaa kennuufii qabu akkuma jettan mootummaan isa filatees isa dhaggeeffachuudhaan kan dura ta'uu qabudha.
dhiyeenya ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha ka jedhaniif garee shanee ittiin jedhan irratti. mootummaan isaanii tarkaanfii fudhataa jiraachuu muummichi ministeerichaa ibsanis gareen ofiisaa waraana bilisummaa oromoo jedhee of waamu gamasaan himannaa sana fudhatama dhabsiisee jira innumaayyuu gareen hidhate kun ajjechaa sanaaf humnoota mootummaatu itti gaafatamaa jedhee jira. Garee kanaaf dubbii himaa akka ta'an odaa tarbii ajjechaa qellam wallaggaa keessatti raawwatameef milishoota mootummaa himatanii mootummaadhaan raayyaan waraanaa naannoo sanatti ergame ajjecha sana dhaabsisuuf waa tokkoyyuu ka godhe hin qabu jechuudhaan fuula tuwitarii isaanii irratti barreeffamaan ibsaniiru. Isaan kana jedhanis kan VOA'n dubbiseef haleellaa sana ijaan argine namoonni jedhan garee hidhattoota shanee jedhamutu haleellaa sana raawwatee jedhan. Ajjechaa sana kan raawwate ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamu garee shanee jedhamu ta'uu maddeen naannoo ibsuu isaaniif voaf kan himan komishinarri olaanaan komishina mirga namaa itiyoophiyaa dr daani'el baqqala lixa wallaggaaf qellam wallaggaa keessatti raawwataa akka jiru ajjechaan gosarratti hundaa'e dhaabsisuuf mootummaan atattamaan lakkoofsa humnoota nagaa eegsisanii akka dabalu gaafachuun isaanii ni yaadatama ajjecha lixa wallaggaa laalchisee aangawoonni itiyoophiyaa qorannaa ariifachiisaa walabaaf gadi fagoo akka gaggeessan tokkummaan mootummootaa kan yaadachiise yoo ta'u. paartileen mormituu hangi tokkos qorannaan walabaa akka geggeeffamu gaafachuun isaanii ni yaadatama oolmaa mana maree bakka bu'ootaa kaleessaan gaaffiin miseensota mana maree biraa dhiyaate kabiroon ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame kanaaf namoonni caasaa mootummaa keessa jiran harka keessaa qabu ka jedhullee eeruun jiraa ka jedhuuf muummichi ministeerichaa deebii kennaniin.
በጠላቶቻችን በኩል የሚሰሩ ስራዎች አሉ። አንደኛ በመዋቅር ውስጥ ሰው ይገዛሉ። ይሄ ሰው አብሮ ያቅዳል፣ አብሮ ይነጋገራል፣ ያበላሻል። ቅድም gama diina keenyaan kan hojjetaman jiru tokkoffaan caasaa mootummaa keessaa nama bitu namni kun isaan waliin karoorsaa waliin dubbata hojii balleessa caasaa qulqulleessuu isa jedhu irratti gabaasa dhiyeesseen jira baatiilee lamaan darban keessa qulqulleessinee namoota kuma shan garii sadarkaa jirurraa gad bu'ee jira garii hidhameera tarkaanfii adda addaan fudhatameera ammas ni fudhatama tarkaanfiin fudhatamu kun jette jetteedhaan miti jette jetteen shaneen asitti ajjeesanii shanee kan biroodhaan immoo warra ittisan haleeluu barbaadu. isa kana isaan caalaa odeeffannoo waan qabnuuf ololaan tarkaanfiin fudhatamu hin jiru eenyutu eenyuun lolaa eenyu maal gochaa jiraa yoo xiqqaate ragaa wayyaa fi hubannoon nu bira jira.
Itoophiyaa keessatti ajjechaan raawwatamaa jiru biyya diiguuf hojii shororkaa ergamaan hojjetamu ta'uu kan ibsan muummichi ministeeraa Abiy mootummaan kana ittisuuf caasaa nageenyaa haala guddaadhaan ijaaraa jiraachuu dubbatan. Gaaffiin mana maree biraa ka'e kabiroon TPLF waliin mari'achuuf murtii paartii badhaadhinaatiin irra ga'ame kan ilaalu yoo ta'u garee shororkeessummaan himatame waliin mari'achuuf murtiin irra ga'amuun yakka mitii ka jedhuuf muummichi ministeerichaa ibsa kennaniiru.
ገዢው ፓርቲ ድርድር ወስነዋል በተባለው መጀመሪያ የኢትዮጵያ ሕዝብ እና መንግስት በሙሉ ድምፅ ሁልጊዜ ቅድሚያ ለሰላም ይሰጣል።
paartiin biyya bulchu mariif murteesseera isa jedhu. duraan dursee uummanni Itoophiyaa fi mootummaan sagalee guutuudhaan yeroo mara nagaadhaaf dursa kennina yeroo hundumaa nagaadhaafis ta'e waraanaaf kan murteessinu dantaa biyyoolessaaf jecha tokkummaa Itoophiyaa fi nagaa ishee karaa nagaatiin eegsisuun yeroo nuuf dadhabamu wareegama baasna kanarraan kan hafee abdiin jira jennee yoo yaadne immoo yeroo mara nagaadhaaf balballi keenya banaadha mootummaan badhaadhinaa hammina maalii dubbatee. mari'annee nagaa fiina jedhe malee nama nu jeeqaa hin jenne attamiin nagaa jibbinaa inni lammataa kabajamaan mana maree beekuun kan irra jiraatu mootummaa Itoophiyaa kan hoogganu badhaadhina badhaadhinni mareechuudha malee murteessuuf aangoo guutuu kan seeraa qaba.
Murtii paartiin badhaadhinaa irra ga'e haala gaariin kan simatu ta'uu kan ibsa TPLF haal duree kaa'uudhaan mariif qophee ta'uusaa beeksiseera. Manni maree bakka bu'oota uummataa ja'affaan. gumii waggaa hojii kudha ja'affaa isaatiin bajata mootummaa federaalaa kan bara 2015 qarshii biliyoona 700 biliyoona 86 tuqaa ja'a akka ta'u wixinee dhiyaateef sagalee irra jireessaan raggaasisuudhaan gumii isaa kan waggaa xumuree jira jechuudhaan keenedii abaata gabaaseera.
hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa laba ta'a. Eeliyaas Hirphasaa Baqqalee Yaadisaa fi Zarubaabeel Malaaku sadan isaanii iyyuu qabxii afur fiduudhaan yuunivarsiitii Amboorraa tokkoffaa amma sadaffaatti bahuun badhaasaan eebbifaman. hiriyoota sadan barnoota saayinsii kompiitaraatiin eebbifaman kun waliin qayyabachuun isaanii qabxii kana akka argatan isaan gargaaru isaa ibsanii jiru naakoor malkaatu isaan dubbise.
Sirna eebbaa Yuunivarsiitii Amboo Mooraa Guddichaa keessatti sanbata duraa torban darbee geggeessame irratti qalbii namoota hedduu wanti hawwate hiriyoota sadan waliin qabxii olaanaa galmeessisanii Eliyaas Baqqalaaf Zarubaabel turan. Sadanuu muummee barnoota saayinsii kompiitaraa keessaa qabxii afur fiduu himan. Eliyaas Hirphaasaa Aayidawaa afurtamaa fi Aajaa Baqqala Yaadasaa Aayidawuu soddomii torbaa fi Aasagal Zarubaabel Malaakuu Aayidawuu soddomii sadiif A sadii fiduun tokkoffaa hanga sadaffaatti ba'uunillee badhaasa fudhatanii jiru. Eliyaas Hirphaasaa godina Wallagga Lixaa aanaa Lataasibuu magaalaa Gooriitti guddachuu fi barnoota isaa amma qophaa'inaatti achitti xumuruu ibsuun durumaa qabeeyyuu barataa cimaa ta'uu sagalee Ameerikaatti himuun. waa'ee qabxii guddaa amma galmeessise illee waan jedhu qaba.
Yuunivarsiitii Amboo Mooraa Caaluu Hundeessaa muummee kompiitara saayinsiidhaan kan ani baradhee eebbifame qabxii afur tuqaa duwwaadhaanidha kan ani eebbifame. Qabxii kana galmeessuudhaaf haalota adda addaa keessatti cichee kaayyoo kaayyeffadhee hojjechuu godhan qabxii kana galmeessuu kan danda'e.
Godina addaa naannawaa Finfinnee aanaa Awaash Malkaasaa magaalaa Malkaa Qunxurreetti dhalatee guddachuu dubbachuun qabxii guddaan fideen nan boonaa jedha baqqala yaadasaa barataan qabxii afur fide kan biraan.
Kanaaf hojii kootti immoo baay'een boonaa baay'een gammada namni kamuu kaayyoo qaba kaayyoo manaa ba'eef imaanaa haadhaaf abbaa qaba kanaaf kana cinatti immoo hojjechuudha kan nuti barbaachisu boruu waan tokkorra gahuudhaaf deemna waan ta'eef hojiin nu barbaachisa waan ta'eef akka barataatti. Hojii yookaan barataarraa maaltu barbaachisa kan jedhu hojiilee barataan hojjechuu malu guutummaa isaa hojjennee yeroo kana geenye.
Zarubaabel Malaakuu godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu keessatti barnoota isaa hanga sadarkaa lammaffaatti xumuree hima. Hiriyummaaf tokkummaan waan isaan fayyade ibsa.
Egaa yuunivarsiitii Amboo Mooraa Hacaaluu Hundeessaa keessatti muummee kompiitara saayinsiidhaan baradhee xumureen jira. Qabxii afur tuqaa zeeroodhaan qabxii olaanaa jechuudha eebbifamee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf hiriyyummaan tokkummaan maal akka inni hojiidhaan arginee jirra oduudhaan yookaan haasaan wanta ta'e osoo hin taane hojiidhaan qabatamaan ija keenyaan arginee jirra. Milkaa'insa haga kanaa qabxii olaanaa sadan keenya hiriyyoonni kun sadan taanee qabxii haga kanaa fiduu keenyaadhaaf hiriyyummaan dhiibbaa guddaa nuuf uumee jira.
Hiriyootni Zarubaabel illee iccitii milkaa'insa isaanii ilaalchisee waan itti dabalan kunuutti.
Nuun garuu hiriyyummaan keenya hiriyyummaa gaariitii bakka hin taane olitti bakka hin taanetti ol waamuu irraa yeroo waliin dubbisnutu baay'ata. Yeroo mallee waliin dubbisuu baannullee yeroo waliin boqonnullee bakkoota gaarii jedhamanidha kan waliin boqonnu. Kanaaf hiriyyummaan keenya qabxii walfakkaataa qabxii guddaa kana fiduu irratti gahee guddaa taphateedha jedhee tajaajila. Maaliif hiriyyummaa keessatti inni tokko ga'umsa guddaa qabaachuu danda'a. wanta inni tokko ga'umsa qabu inni tokko immoo qabaachuu isoo danda'a kanaan kanaan ol gargaara inni tokko kan hin beekne isa tokkotti hima ol gargaarree waliin qayyabannee waliin qabxii bareedaa hojjechuu dandeenyerra nuun waliin qayyabannaa waa mara waliin goonaa gaaf tokko qofaadha kan nuuni waliin argamne yeroo qayyabannee qormaatti dhiyaannu kutaa qormaataa keessatti ol bukkeen teenyu. Kanaan ala garuu yeroo manallee ol faana kan qayyabannu jechuudha.
Qabxii kana bara kuma lamaaf afur eebbifamtoota keessaa yuunivarsiitii Amboo keessaa sadarkaa tokko hanga sadii akka carraa kan qabate nuyi hiriyoota sadiidha. Ana Ana Baqqalaa Yaadasaa, Eeliyaas Hirphaasaa fi Zarubaabel Malaakuuti. Barattoota baay'ee qaxalee sammuu qajeelaa qaban akkasumas immoo gaarummaa yaadan baay'ee jaaladhuuf baay'ee isaan ajaa'ibsifadhuudha. Kanaaf hiriyyummaan keenya baay'ee cimaa ture waggaa jalqabaatirraa kaasee kan nuti wajjin qo'annaa hojiiwwan garaagaraa kan kennaman piroojektiillee faayinaal piroojektii yeroo hojjennu piroojektiiwwan garaagaraa yeroo hojjennu wal bira teenyeeti waliin mari'achaa maal akka naa gale yookaan isaa galuu dhiisuu danda'a waan ta'eef sheer naawolojii qabnu xiqqaasaa ta'u wal jala sheer gooneeta jechuudha kan nuti dubbisaa turre. Kanaaf immoo milkiin keenya ijji milkii keenyaa kanadha jechuudha iccitiin keenya nu jidduu wal morkiin hin jiru wal morkan hin jiru kanaaf gaarummaa walii yaannaa waliin dhoksinu wantoota garaagaraa wanta beeknu wal jala irree waliin qo'achaa turre waan ta'eef kuni baay'ee nu fayyadeera. Irra darbeetoo jaalala keenya kana namoonni maaf irraa baratanii akkanatti osoo hojjetaniiti bayeessadha namni boruurraa barataan boruurraa barachuu qaban jedhu yeroo darbirree tisheertiirree hojjechiifannee turre waliin. suuraa sadiin keenyaan qabu baay'ee jaalala keenya yookaan tokkummaa keenya kan ibsu jechuudha. Tokkummaan baay'ee mana namaa miidhagsaa nama toshaa qaawwa tokko tokkotu duucha waan ta'eef akkasitti waan nu fayyaduuf qabxii keenya kana gaararrayyuu namni booda dhuuf barataan booda dhuufs ta'ee namni kamiyyuu an irraa barachuu qabu tokkummaatiin hoggaa hojjetan galma yaadan ga'uu hin danda'ama.
Barattoota kanneen biroof illee ergaa dabarsanii jiru hiriyootni sadan.
Tokkummaa qabaadhaa walinaaf fudhiisa wal jaalladhaa waan hojjettan hundumaa keessatti immoo jaalalaan hojjedhaa obbolummaan hin barbaachisa hiriyyummaan hin barbaachisa isa kanaaf tokkummaa keessa cimsadhaatii waan hojjettan hundumaa keessatti tokkummaa qabaadhaa jaalalaan hojjedhaa jechuun barbaada.
Yeroo keenya irratti yeroo jechuun qabeenya uumamaa rabbiin hunda keenyaaf nu kennedha. Kanaaf yeroo keessanitti akka fayyadamtan yeroo keessan haalaan karooraan akka fayyadamtan galma keessan ga'uuf hin jedha. Kanaaf waa'ee yeroo irratti osoo baay'ee hojjetanii natti tola jechuudha. Barattoonni mooraa yuunivarsiitii keessas ta'ee sadarkaa barnootaa garaagaraa irra jiran akkasumas immoo turtii mana barumsaa keessa jiran irratti osoo hiriyoota isaanii wajjin tokkummaatiin hojjetanii wanta tokko beeku tokko beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf beekumsi kallattii garaagaraatiin jira namni immoo nama ta'e amma jirutti akkuma bifa isaatii dandeettii garaagaraa qaba ilaalcha garaagaraa qaba kanaaf osoo waliin ta'anii jiraatanii beekumsa kallattii garaagaraatiin fidanii sammuu isaanirree gabbisuu danda'u akkasumas waan beekan guddifachuu danda'u waan ta'eef barataan mooraa yuunivarsiitii keessa jirus ta'ee sadarkaa kamirrayyuu jiru osoo barattoota wajjin waliin dubbisanii yeroo barnootaa qabanitti haalaan itti fayyadamanii kan jedhudha jechuudha dhaamsi kun.
Keessumaa barattoota mooraa yuunivarsiitii seenanii jiranidhaa fi ergaan qabu kaayyoo qabaadhaa kaayyoo qabaattee innaan immoo namni kaayyoo hin qabne waan akkamiyyuu hojjechuu danda'u namni karoora hin qabne waan akkamiyyuu hojjechuu danda'u waan hojjetu hin beeku kaayyoo qabaachuu qoftillee gaanatti hin fakkaatu kaayyoo erga qabaattanii kaayyoo keessan galmaan kuudhaa fi hojiilee guyyaa guyyaatti hojjechuu qabdan isinirra jira kanaaf hojii wanta barataarraa barbaachisu wanta barataarraa barbaachisu amma barataarraanitti yoo hojjettanii gaariidha itti dabaluun immoo barattoonni baay'een. yeroo mooraa tokko keessatti qabxii wal fakkaataa qabxii gaggaarii qabaatanii waliin morkattuu inni tokko qabxii tokko irratti naafuu waan akkas akkasii wantoota baratamaniidha. Kun ta'uu hin qabu jedha.
Dargaggootni kunneen barnoota isaanii digirii lammaffaa gara biyyoota biroo barnoonni fooyya'aa jiru deemuun barachuuf carraawwan iskoolaarshipii garaagaraa yaalaa jiraachuu dubbatanii jiru. Uummataaf biyya isaanii beekumsa isaaniin tajaajiluuf fedha guddaa qabaachuu dubbachuun. Hiriyummaan keenya illee itti fufaa jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Yuunivarsiitiin Amboo sanbata duraa darbee waxabajji 25 bara 2014 barattoota digirii tokkoffaa hamma dooktorummaatti barsiisaa ture 3,900 ol eebbisiisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naakoor baay'ee galatoomii qophii baay'ee bareedduudha. Dargaggoonni kunis qabxii isaan galmeessan kun baay'ee boonsaadha. Ijoollee isaaniin arganii ol guddatanii warra mana barumsaa jiraniifis ergaa baay'ee bareedaa erganiiru itti jabaadha jenna. Egaa sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa jimaata har'aaf kan qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii irratti argachuu dandeessan. marsariitii keenyarraas vii'ee afaan oromoo doot com yoo jechan achirraas ni argattu. Qophiilee keenya torbanii tamsaasaman keessaa warra ijoo ta'an immoo irra deebiin booriif ta'an tamsaasuu keenya itti fufnaa karaa raadiyoodhaan darbaa isas dhaggeeffachuu hin dagatiina. Namoo daandii gulaalaa sagantaa kanaati ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo tigist gammeeti. Istiidiyoo keenya shantamii sadaffaa keessaa. Daareektaroota hojjettoota teeknikaa biroo waliin ta'uudhaan kan isiniin keessummeesse Anni Gusuu Taamreeti. Uummata keenya bakka hundaa jirtan nagaan nu ta'a jenna. Nagaatti nu bulaa.